Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni fide niyo ngabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya abasirikare bakuru mu ngabo z'u rwanda barimwo general fred ibingira na liyetona general charles muhire yasezerewe mu ngabo bapfunzwe kubera ukutubahiriza amategeko yo kwirinda covid cumi n'icyenda ni abasirikare bagomba gutanga urugero ku bandi basirikare ni abajenerali ni abayobozi icyo bari bakwiye gutanga urugero bagomba guhanwa buryo bw'intangarugero uwo ni umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda liyetona colonel ronald rwivanga mu Burundi ikibazo c'amatongo y'abanyagihugu bahitwa Kigeri mu buraruko bwa Bujumbura ubu kigiye kwigirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu amwamwe mu makuru makuru makuru avuga hirya no hino ku isi muri Mali abantu bataramenyekana bitwaje ibigwanisho bishe umwana akiri muto abanyagihugu basaba ko hogira igikorwa ngo batekane Timishimwe adufitiye ibindi uyu musore wari utwaye moto yaguye mu gitero cyabereye hafi y'ibirometero makumyabiri na bitanu uvuye hagati y'imijyi ya kayesi n'umujyi w'ubutegetsi wa yeremani uyu musore wapfuye yari atwaye moto yarashwe amasasu menshi uwabonye ibibiba yavuze ko abateye bari bagambiriye gusahura ko atazi neza ko hari uwo bashaka kwica cyangwa gukomeretsa yakomeje avuga ko imodoka yarashwe bwa mbere ari iye bayirashe amapine bashaka kumuhagarika yavuze ko yageze ahantu ananirwa gukomeza hanyuma agafatwa n'abagabo umunani bakamwaka amafaranga bakanatwara impapuro yari afite abatuye muri utu duce barahamagarira ubutegetsi kugira icyo bakora ngo haboneke umutekano mu gihe abarwanyi b'abajihadisite n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomeje kubagabaho ibitero iyi mitwe yitwaje intwaro yabanje gusaka uyu musore wapfuye nyuma iza kumusiga hari intere abamugezeho ngo bamutabare basanze yamaze gupfa urakoze timu leta ya amerika yoroheje ingingo zijyanye n'ikiza cya covid cumi n'icyenda ku banyeshuri b'abashinwa bashaka kwiga muri za kaminuza zo muri amerika ibindi na frederic nkundikije leta ya amerika yoroheje ingingo zijyanye n'ikiza cya covid cumi n'icyenda ku banyeshuri b'abashinwa bashaka kwiga muri leta zunze ubumwe za amerika leta ya perezida biden ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko yoroheje ibisabwa ku bashinwa hamwe no ku bandi banyeshuri baje kwiga muri leta z'ubumwe za amerika iyo ngingo igiye gufasha za kaminuza zo muri amerika zagumye zibona igitigiri cy'abanyeshuri bava mu bihugu by'amahanga kigabanuka ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire bwavuze ko iyo ngingo izotangura kuva itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani bwari bworoheje ingingo nk'izo ku banyeshuri baba mu bihugu bya buraya kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abanyeshuri b'abashinwa muri leta z'ubumwe za amerika bangana n'ibihumbi amajana atatu na mirongo irindwi na babiri ni ukuvuga ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana by'abanyeshuri bose b'abanyamahanga baje kwiga muri amerika uyu munsi ku gatatu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubushinwa bujejwe imigendanire zao lijiana yashimye iyo ngingo ya leta zunze ubumwe za amerika tugushimire frederic perezida wa kosovo vyosa osmani yemeye gutanga ubutungane ku bantu bapfuye mu bwicanyi bwabaye muri ico gihugu yabivugiye mu birori vyo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na kabiri ubwo bwicanyi bubaye timu ishimwe arabandanya inkuru ari kumwe n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko clark contrafica na minisitiri w'intebe albin colty perezida vijosa osman ejo ku wa kabiri yunamiye abantu igihumbi magana atandatu bishwe ari imbere y'inyubako y'inteko ishinga amategeko perezida osman yavuze ko buri muturage wa kosovo akwiye kwifatanya n'imiryango y'ababuze ababo mu ntambara yabaye hagati y'imyaka y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani n'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda perezida osman yavuze ko ubwisanzure mu gihugu cye buzaba bufite icyo buvuze mu gihe hazaba hamaze gutangwa ubutabera kuri bose perezida osman yongeye kuvuga ko uyu atari umutwaro w'imiryango gusa y'ababuze ababo ko ahubwo ari umutwaro wa buri wese kuko ababuze ubuzima bwabo bari abana b'igihugu yaboneyeho kubizeza ko ijwi ryabo rizumvikana hose minisitiri w'intebe albin colty we yavuze ko hakwiye kujyaho inzego zishinzwe ibikorwa byo gutabariza abantu bahohoterwa kandi ko abayobozi ba seribiya bagize uruhare muri ubu bwicanyi bakwiye gushyikirizwa ubutabera ni mu gihe umuyobozi w'inteko ishinga amategeko kondrofika we yavuze ko ubwicanyi serbia yakoze muri kosovo ari ibikorwa bya jenoside barakoze bagenzi bacu ku makuru yo hirya no hino ku isi badushikirije muri aka kanya radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini n'abasirikare bakuru mu ngabo z'u rwanda barimwo general fred ibingira na lieutenant general charles muhire yasezerewe mu ngabo bapfunzwe bakurikiranwa ibibazo byo kutubahiriza amategeko yo kwirinda covid 19 umuvugizi w'ingabo z'u rwanda lieutenant colonel ronald rwivanga yavuze ko uburyo abasirikare bakosheje bahanwamwo bitandukanye n'uko abasivile bahanwa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi ari kigali umuvugizi w'ingabo z'u rwanda rwivanga yatangarije ijwi rya amerika ko jenali fred bingira usanzwe yari umugaba mukuru w'inkeragutabara yafashwe tariki ya karindwi z'uku kwezi nyuma y'uko hari hamenyekanye amakuru ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane yitabiriye imihango yo gusaba no gukwa mu kagari ka butare umurenge wa ngoma mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo uyu muvugizi asobanura kandi ko banafunze jenali sharire muhire wasezerewe mu ngabo z'u rwanda we akaba yarafashwe tariki ya makumyabiri na kane z'ukwezi kwa kane afatirwa muri hoteli hoteli iri ku irebero mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali ari kumwe n'abandi bantu barenga mirongo itatu ubundi abantu basanzwe bafatirwa mu bikorwa byo kurenga ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda bimenyerewe ko barazwa muri stade bakavamo batanze amande ariko kuri aba basirikare habayeho umwihariko koroneri rwivanga yasobanuye impamvu ni abasirikare bagomba gutanga urugero abandi basirikare kandi ni abajenerali ni abayobozi bari bakwiye gutanga urugero bagomba guhanwa buryo bw'intangarugero ubwo bo bazatandukanywa n'uko byari bisanzwe bikorwa mu bandi ba sivile bamenyerewe gucibwa amande bagataha niko tubikora mu gisirikare dufite uburyo duhana ubu bazagezwa imbere y'ubushinjacyaha imbere y'urukiko nk'uko nk'uko nabyanditse inzego zibishinzwe zizafata icyemezo ntabwo bagomba kujya mu bibazo bya disipurine ibibazo bya disipurine ariko nabyo afungira ababifatiwemo mu magereza nyine ya gisirikare ibyo ni ibyacu bya gisirikare usibye aba basirikare bakuru bafunze hari n'abapolisi babiri barimo francis muheto uyobora polisi mu ntara y'amajyepfo na gatoni karagire uyobora polisi mu karere ka huye nabo bafunzwe bakurikiranyweho ko bamenye ko hari amabwiriza yishwe yo kwirinda covid cumi n'icyenda ariko ntibagire icyo batangaza umuvugizi wa polisi y'u rwanda jean bosco kabera yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko aba bapolisi nabo bafite amategeko agenga umwuga wabo bakwiye gukurikiza habaye ubukwe bwo gusaba bigaragara ko abantu barenze ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda abapolisi barabimenya ntibabivuga nta n'icyo banakoze ubu rero byumvikane rero yuko batuje inshingano zabo n'icyo babazwa uwo ari umuyobozi wa polisi mu ntara y'amajyepfo n'umuyobozi wa polisi mu karere ka huye nibo bafunze abantu barenze ku mabwiriza ya covid akenshi ntibafungwa muri gereza abakuki bagize umwihariko aba ni abapolisi rega abapolisi bagira sitati n'amategeko agenga disipurine atandukanye n'abasivili asumuta urumva hari ukutuzuza inshingano zawe hari ukutaba wakora ibyo ukwiye gukora ibyo byose rero bigengwa n'amategeko ya disipurine muri polisi ku buryo nyine bikurikiranwa umuntu akabihanirwa ni kenshi abaturage ndetse n'imiryango mpuzamahanga yakunze kwerekana ko mu bikorwa byo guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu rwanda hazamo kurengera ku bihano bihabwa ababa banyuranije n'ayo mabwiriza gusa umuvugizi wa polisi y'u rwanda jean bosco kabera we yemera ko covid cumi n'icyenda ikomeye kurusha ibihano bitangwa covid irica ariko turabizi ko gukurikirana umuntu ukamuhanira ibintu bya disipurine ni ibihano nyine biteganywa n'amategeko n'amabwiriza y'izi nzego uko zitandukanye ntabwo rero rwose guhana abantu no gukurikirana abantu wabigereranya n'ingaruka zo kutirinda kino cyorezo tubona uburyo cyugarije igihugu n'uburyo cyugarije isi ngira ngo bikwiye kuba bisobanuka n'abanyarwanda bakabyumva yuko nta mbaraga wagereranya n'ingaruka za z'iki cyorezo umuntu aramutse akirwaye cyangwa n'uburyo tubona kirimo guca ibintu ni ubwa mbere abantu bo mu rwego rw'abajenerali bakurikiranyweho icyaha nk'iki cyo kurenga ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda gusa yaba polisi yaba n'igisirikare bose bahuriza ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turagushimiye asumta kuri iyo nkuru iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi ikibazo c'amatongo y'abanyagihugu bahitwa kigeri mu buraruko bwa bujumburo kigiye kwigirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu abagera ku majana bari biriwe kugariza ku ngoro ya perezida maze humvikanwa ko hajaho umugwi ubaserukira w'abantu batatu bazohora bashikiza ivyiyumviro vy'imiryango amajana indwi na mirongo itanu n'ibiri ivuga ko iriko yomogwa mu matongo ya ba sekuruza ibayemwo mu kiringo c'imyaka irenga mirongo irindwi n'itanu roje wirikaneza niyo nkuru dufitiye ari nairobi muri kenya abagera ku majana ni babiri bakambitse imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri bose bemeza ko badatahura ukuntu ku ntwaro ya nyakwigendera pye nkuru nziza bari barahawe ukuri n'ubutungane ariko ibintu bikaja gusubira ibuti mu nyuma theo bwingwiri aserukira imiryango igera ku majana indwi na mirongo itanu n'ibiri yo mu kigeri muri zone ngagara komine ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura twebwe rero kubera turiko duturatuzwa mu matongo yacu twavukiyemo turi abana bato bato ba data bakayadusigira dufite imyaka mirongo irindwi n'itanu ariho turi kugeza ubu rero umushikiranganji w'ubutunzi umutungane yavuze yuko twasavye revizo ko revizo catayemera habandanye urubanza rwaciwe na sesi twe ntitwabinezerewe twaciye twandikira umukuru w'igihugu twandikiye umukuru w'igihugu tumwibutsa ko twari twandikiye umukuru w'igihugu nyakwigendera ko yari yatwemereye ko amatongo ari ay'abenegihugu ariko rero we yarabirenze ko aca aca urubanza rw'impaga n'ivyo twasavye bitarimwo nivyo twari tazovemo revizo nta na kimwe yifadikije ariko twashimye rero kugira ngo turabe kubone igihugu baguma baduhata ko bariko barandurirwa ibigazi imyembe amavoka tawuhaho nyoni gazato zahoneye nanatana kimwe baraturiha nyuma ko twokwitura leta mvyeyi nkozi isenzi kuko umugore twari twamaze kumwarekera nico gituma twazimutse turi abantu barenga amajana kuko abantu baduhata ku nguvu ngo ntibishoboka ntibishoboka tugende ku mukuru w'igihugu twebwe rero nyakubahwa twashaka yuko leta mvyeyi leta nkozi yo dukomorera amatongo yacu twasigaye n'abavyeyi bacu iki cemezo co kuja kwerekana akababaro kabo imbere y'ibiro vy'umukuru w'igihugu abahanuzi biwe bakibonyemo umugumuko General Dobre Kigada Gregore Ntirampeba ni umuhanuzi mukuru ajejwe imigambi mu biro vya Perezida Evariste Ndayishimiye bene igihugu mugize umugwi nka bene uku tubiheruka kera rwose ni uko niba bigaragara ko umenga amazi agomba kurenga inkombe twebwe twari kwibaza tuti byari kuba byiza muciye musubira kwa kwa musitanteri musitanteri mukamubwira ingene muri ko murabibona musitanteri akayivugana na mere doravire bajya mu gisagara cya bujumbura mere de la ville ikabishyikira mu ntwaro yo hagati mu gihugu iterambere rya bose n'umutekano ikabona gushika umukuru w'igihugu aho simbuze ibyiyumviro mwashyize hamwe mvuga uburyo nk'ubu bwo gukora vuba wumve neza yuko icyo kibazo cyangwa icyo gikorwa mutegeka kucyitwaramo neza hari ahantu murigera mwumva muri ino minsi haba marishe manifestation ziraherutse ariko bugwingwiri asanga ibyo bona bagenzi be bakoze ataho byita imyiyerekano manifestation nta pankarade dufise si manifesitasiyo abo twaje gupfukamira umukuru w'igihugu ku byo turiko turabona kandi bari batubwiye bati mukabona umushikiranganji desiziyo yazoba yafashe madika kukete muzobanyandikira mu ndungikire hariya twarabikoze twarabikoze niyo biri kuva kuri uyu wa gatatu humvikanywe ko hagiye kujaho umugwi userukira abanyagihugu bo mu kigeri bazohora bakirwa bakaganira n'ibiro vya perezida twongere tubanze tubashimire ko tubona mu maso bukeye nta mashavu arimo ariko kandi tubasabe no gutahurana cyane cyane gutahura leta no kuyoboka ingingo zimwe zimwe zayo na cyane cyane ku bibazo bimwe bimwe biba bibaraba rero nagomba asabe umutama bugwingwi nzana abantu batatu babiri na wewe urimo cyane cyane mu bakurikiranye ibibazo niba mufite n'umuavoka azoba arimo hanyuma duheze tubakurikiranira ayo makete yose mwanditse umwungirije umukuru w'igihugu ikibazo c'amatongo yo mu kigeri catanguye kuvugwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi eroje urikaneza ijwi rya amerika tugushimire eroje
bakunzi baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri do la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mu burundi abakukuruke bo mu ntara ya gitega basaba ishyirahamwe rya leta ryishinze gutegekaniriza akazoza abakozi ineses gukorana n'abatware bo ku mitumba mu gukora rusansuma rwabo abo bakukuruke bavuga ko abatari bake muri bo bibagora gushika ku biro vy'amakomine iyo rusansuma iberako bivanye n'indwara ziturutse ku busaza bamwe baba bagendana inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire yatunga imana ari kigali mu rwanda bamwe muri abo bakukuruke baronka agahembo kabo mu ishyirahamwe rya leta ritekaniriza akazoza abageze mu zabukuru unicef mu mfunyafunyo y'igifaransa bavuga ko iyo hageze kugenda kwisansumisha ko bakiriho baruha cyane umwe muri abo bageze mu zabukuru yemeza ko abatari bake muri bo bakunda gufatwa n'indwara zifatira mu busaza bigatuma bitaborohera kwiyunguruza baja ku birometero vyinshi ni mu gihe iyo hageze igihe cy'urusansuma rubuka umwaka utashe umukukuruke ubwiwe ategerezwa kuja kwisansumisha ku bakozi batumwa na unicef aho baba baje ku mugwa mukuru w'ikomine abakukuruke basaba ishyirahamwe unicef kuborohereza mu gukorana n'abakuru b'imitumba akaba ari bo baza kwemeza ko uyo canke uriya akiriho canke yitavye imana umuyobozi mukuru canke ujejwe inesese mu ntara yoraba ukuntu igikorwa ca rusansuma gikorwa bakizigira abatware bo ku mutumba kugira ngo bamenyeshe bati naka canke naka aracariho umuntu azungurirwa kubera ubuzima kubo bamusaba ko aja kwisansumisha ku ikomine canke kuri inesese mwumva nk'ivyo bigishuka umwe mu baserukira ishyirahamwe unicef avuga ko bigoye cyane kandi bidakunda ko umuntu bamusasuma atishikiye ubwiwe kugira ngo umukozi wa unicef amwibonere amaso mu yandi uwo mutegetsi wo muri unicef yemeza ko urwo rusasuma rufise intumbero yo kugabanya ubusuma bwagiye buraba muri kahise aho unicef yagiye irariha amahera ku bakukuruke bamaze gusezera isi avuga kandi ko bagize akigoro ko kwegera imigwa mikuru y'amakomine kugira igabaniriza urugendo aba bakukuruke ntibirwe baraja ahari ibiro vya inesesi rusansuma ruba ku muntu wese asanzwe afata agahembo nibyo benshi barakiswe n'amagara ariko ntibatuma bajya batumye ngo baze barabafata twarabyoroheje muri ico gihe nyene ca rusansuma turagendera amakomine nka yose y'igihugu si yose aho tuzi ko hariho abanywanyi benshi hose turahagendera hanyuma tugashika ku makomine yose tukabasansuma ivyo navyo abatabimenye barigora bagashika ku biro bibegereye haba mu majanse canke ku cicaro gikuru ibujumbura abakukuruke kandi ntibashimishwa n'ukuntu ishyirahamwe rya leta mutuelle de la fonction publique mu gifaransa rijejwe kuvuza abakozi ba leta ndetse n'abakukuruke bakoreye leta ribavuza uno mukukuruke avuga ko hari igihe barihishwa amahera y'inyongera mu maduka adandaza imiti y'abigenga kuko mu bubiko bw'imiti bwa mituweli iyo miti atayo baba bafise akabona ko ari ukubarenganya aho uriza hajya muri farumasi ya mituweli igatoraho imiti abanywanyi tubona turara tugenda kuyitora muri iyo farumasi aveke supurema ntimwuka kutuvuna kabiri ubujejwe akarere ko hagati n'ubuseruko mu burundi mu ishyirahamwe mituweli avuga ko iryo shyirahamwe ririho imiti itazimvye bita generike mu gifaransa nk'uko leta ibihimiriza mu gihe umunywanyi wa mituweli ashimye kugura imiti zimvye bita specialite mu gifaransa ategerezwa guca yirihira ayarengako hariho imiti isanzwe ari amajenerike iyo igurwa ko nyene ari amajenerike hakaba imiti y'amasipesiyalite kandi aguma ari amasipesiyalite ko nyene ushaka sipesiyalite rero reka tuko kuri iriya kiriya jenerike ayarenga ko sosiyalite uyiriye abakukuruke bose barashima ingingo y'umukuru w'igihugu aherutse gufata y'uko abatama barenze imyaka mirongo itandatu bazovuzwa ku buntu ariko bagasaba umukuru w'igihugu gufasha kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro vuba na bwangu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yatangaje iyo ngingo mu mwaka uheze kwezi kw'indwi igihe Burundi bwahimbaza imyaka mirongo itanu n'umunani bwari bumaze buronse intahe yo kwikukira ariko gushika uno munsi ikaba itaraja mu ngiro urakoze Desire
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwiheze kuwa gatatu igipolisi cy'ubujumbura mu burundi cyahagaritse ishyirahamwe favorite partner company ryiyemeje guhuza abasore n'inkumi bashaka kubakana abagabo babiri batwara iryo shyirahamwe barafashwe bajanwa gupfungwa igipolisi cyasobanuye ko igikorwa cy'iryo shyirahamwe gihonyanga imico n'imigenzo y'ikirundi kandi ko bigenewe no gusambura ingo no gushishikariza abantu gukora umwuga wo kudandaza igitsina bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika bifuje kubitangako ibyiyumviro ernest senga aba mu gihugu cya australia yabwiye mugenzi wacu eugenie mukankusi uko yakiriye iyo nkuru nagerageje kureba mu by'ukuri nkurikiranye iby'uriya mushinga bariya bari bakoze wo guhuza abantu muri buriya buryo bumeze kuriya nsanga ngewe mu by'ukuri igitekerezo ubwacyo cyari cyiza cyane ko nanjye ubwanjye tuvugana nari mu mugambi wo guhuza abantu ubwo rero maze kureba ibyemezo byabafatiwe maze kureba uko byatangajwe mu by'ukuri jyewe numvishe ngize akantu ko kugira ngo nakijambo dusangire ibitekerezo nk'umuntu ubyumva nk'umuntu wanatekerezaga kubikora kubera ko igitekerezo ubwacyo mu by'ukuri ngewe sinabonye ko ari kibi ahubwo nabonye icyo aba bantu bari bakeneye byaraba ari ugufashwa ahubwo kugira ngo igitekerezo cyabo n'umugambi bigerweho neza niba harimo n'utunenge niba hari ibyo batakoze neza bikosorwe ariko mu by'ukuri igitekerezo ubwacyo nyirizina n'umugambi nyirizina ni ibyo gushimwa ni nta makemwa ubwo rero nicyo cyatumye numva nahise naka ijambo ndavuga nti mu by'ukuri bariya abantu bari bakwiriye gufashwa cyane cyane ko inzego z'iwacu z'ubuyobozi nakoze gukoresha mu buryo kuvuga ngo bajye bareka gukomeza gukoresha amaboko akakaye mu gihe baba bari kujya gufata ibyemezo byo gufasha abaturage mu mishinga bashaka gukora kuko mu by'ukuri niba habonetsemo n'utuntu tutagenda neza mbona ko ari inshingano za leta gufasha kunoza neza kugira ngo wa mushinga mu gihe ari umushinga wishimirwa n'abaturage ari icyifuzo cyangwa ari ikintu abaturage bose bakeneye rwose ahubwo bakwiye kwifashwamo kugira ngo binonosorwe n'izo ntenge zivemo nicyo gitekerezo cyane iri shyirahamwe ryari rimaze igihe gito ryavutse mu kwezi gushize nkawe nk'umuntu utubwiye ko wifuzaga nawe gukora cyangwa se ukifuza gukora umushinga nk'uwo byaguciye intege cyangwa se byaguhaye uburyo bwo kurushaho kubitekereza urumva umwana ntavuka ngo ahite yuzura ingobyi nk'uko iwacu bakunze kubivuga mu kinyarwanda ntabwo umwana yavuka uyu munsi ngo noneho ngo utangire kwirirwa umukubita umuhanira kubera ko yatobye ibyondo ko yakoze hasi agafata ibyondo akabirya umwana iyo akivuka of course hari ibintu by'amakosa hari ibintu byinshi bataramenya hari ibintu atarashobora gukora neza ariko ibyo byose umubyeyi agenda amutoza nyine akamubwira ati ibi si byiza yagira icyo akora akamugarura gutyo gutyo niko twese tugenda turerwa niko dukura ugasanga twageze nyine ku rugero rw'abantu bakuru niba ishyirahamwe ryari rivutse vuba haracyarimo inenge haracyari ukuguhuzagura ariko igitekerezo ni cyiza nimugereranye murebere ga tumenye aho isi yacu igeze uko ibintu bikorwa ubu ngubu ntabwo ariko byakorwaga kera uko abantu bahura ubu ngubu siko byi- twahuraga kera ntabwo rero ari mu buryo bwo kwangiza Re- reka dushyire muri iki cyorezo cya covid ese abantu barabonana gute ni gute abantu bashobora kubonana mu buryo bune niba hari abantu bazanye ubundi buryo bw'uko abantu bashobora kubonana uko ibintu bishobora gukorwa mu buryo bworoshye kandi bikagirira abantu akamaro ni ukubera iki niba harimo n'utunenge cyangwa hakirimo n'amakosa batafashwa ahubwo bagashyigikirwa ya makosa agakosorwa ariko igitekerezo nyirizina niba ari cyiza kigashyigikirwa cyane ko biri gutanga imirimo biri korohereza bamwe na bamwe numva ngewe ari ibyo byanjemo numva rwose aba bantu bafashwa ahubwo bagatera imbere kurushaho kandi bikanonosorwa bigakorwa neza kurushaho nk'uko n'ahandi mu bindi bihugu bikorwa nuko rero ndabona ko igitekerezo ubwacyo ngewe kuzana buriya buryo ni nk'umuranga n'ubundi nk'uko kera byahoze ahubwo ni uburyo bwahindutse nge rero ku rwanjye ruhande cyangwa se n'abandi bamwe batwumva navuga ntashidikanya yuko igitekerezo ubwacyo ni ukuri ni cyiza pe igitekerezo ni inyamibwa eh, kimeze neza ahubwo ni abantu bakwiriye gushyigikirwa kugira ngo niba hari n'amakosa yabashije kubonekamo kuko nanjye amakosa sinayashyigikira ariko mu by'ukuri ngewe ku rwanjye ruhande numva igitekerezo ari cyiza ahubwo cyashyigikirwa E, uti igitekerezo ni cyiza cyagombye gushyigikirwa ariko abayobozi nk'uko babyivugiye muri kiriya kiganiro twagarutseho bashaka gusigasira umuco n'umutekano w'igihugu wowe nka Ernest ku giti cyawe tutagiye mu bijyanye n'ubutabera kuko hari inzego zibishinzwe turebye gusa nk'ibijyanye no gusigasira umuco urabibona gute muri iki gihe tugezemo umuco ni mwiza kuko uri mu bitugize n'ibituwugaragaza abo turi bo ariko hari ibintu bimwe mbona bikitwa umuco ariko bitakigendanye n'igihe tugezemo hari ibintu byinshi mu muco bigenda bihinduka bijyanye n'igihe tugezemo niba hari ibindi biri kuvugururwa muri uwo muco n'ibindi nabyo ntibivugururwe kuko urumva niba se turi gutera imbere nyine twihuta nk'uko n'ahandi batera imbere urumva aho ngaho mu buryo bwo kurambagizanya dukoresheje ikoranabuhanga ariho tugomba gusigara inyuma ubu dusigaye tuvuka umuntu akavukira mu burundi akaziga mu buhinde akava mu buhinde akajya muri south africa ejo bundi agakora hehe ak- ugasanga araba muri australia cyangwa muri amerika nk'uko twese tubayeho kurambagiza uzarambagiza hehe uzarambagiza nde uzi ugize amahirwe ukabona nk'abantu nk'abo bagufasha ukabona wa muntu w'imico ushaka ni ibintu byumvikanweho mu by'ukuri biriya bintu ni ibintu byagakwiye gushyigikirwa cyane mu bihe tugezemo hari abantu benshi bafite ikibazo cyo kuba batubatse cyo kuba badafite abafasha badafite abagabo badafite abagore atari uko babanze ahubwo uburyo bwo guhura n'uburyo bwo guhuza akaba aricyo kibazo niba habonetse rero ishyirahamwe ribasha gufasha aba bantu guhura hakaba hari n'ibyo bahuzaho buri wese akeneye ku ruhande rwe numva ari ikintu cyiza cyo muri iki gihe cyo gushyigikirwa
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
nshuti muduteze amatwi ni aha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika nshimire na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fatu alimas karara amakuru yari ahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza mubandanya gukurikirana radiyo yanyu ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika
ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu